iyi mwumvana radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ikisoro muri uganda ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura mwadusanga kandi no kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru uyu munsi turaganira ku mpyiko ikaze mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese rero muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaye ikaze mwese uyu munsi turavuga ku mpyiko ni inyama ikora akazi gakomeye mu mubiri bikaba bidatangaje ko hashyizweho umunsi wo kuzirikana impyiko ku isi hose uyu munsi uzizihizwa ejo umunsi w'impyiko ku isi wizihizwa buri mwaka ku wa kane wa kabiri w'ukwezi kwa gatatu mu by'ukuri si umunsi mukuru w'ikiruhuko ahubwo ni umunsi w'ubukangurambaga ku buzima ku isi hose ubukangurambaga bwibanda ku kamaro k'impyiko n'ingaruka indwara z'impyiko zagize ku buzima bw'abantu ku isi kubera ko akazi nyamukuru k'impyiko z'umuntu ari ugusukura amaraso ziyakuramo imyanda cyangwa ubumara no guhindura iyo myandamo inkari ni ngombwa cyane ko umuntu abungabunga ubuzima bw'impyiko ze kugira ngo azagire ubuzima bwiza igihe kirekire gishoboka umunsi wahariwe impyiko ku isi washyizweho bwa mbere muri bibiri na gatandatu ku bufatanye bw'ibihugu mirongo itandatu na bitandatu mu mwaka wakurikiyeho umubare w'ibihugu wariyongereye nk'uko byagenze muri bibiri n'umunani ubwo ibihugu bigera kuri mirongo cyenda byafashe icyemezo cyo kwizihiza uyu munsi ishami rya onu ryita ku buzima oms risanga indwara y'impyiko zidakira izaba iza ku mwanya wa gatanu mu ndwara abantu babana nazo ku isi mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ibi bikaba bigaragaza ko bikenewe kwita kuri iki kibazo ikindi oms ivuga ko uko abantu bahitanwa n'indwara y'impyiko biyongereye muri iyi myaka makumyabiri n'indi ishize ikavuga kandi ko indwara y'impyiko zidakira ihitana abantu babarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri ku mwaka miliyoni z'abantu bapfa buri mwaka kubera ko badashobora kubona ubuvuzi bw'iyi ndwara uyu munsi cyakora dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'iyi ndwara ntabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya karindwi muganga oswald habyarimana ni umuyobozi w'urugaga rw'abaganga bavura indwara z'impyiko mu rwanda ariko ubusanzwe avura uburwayi bw'impyiko mu bitaro bikuru bya kigali cuhk mu rwanda muganga oswald habyarimana uraho neza urakomeye
muraho mama ejeni turabasuhuje n'abakunzi b'ijwi rya afurika nuko nuko natwe turabasuhuje kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo nk'uko nari mbivuze rero mu mwanya muri mu buvuzi bw'indwara y'impyiko Uh, kugira ngo mutwinjize neza mu kiganiro nagira ngo mbanze ngusabe usobanure impyiko icyo ari cyo muri make iyo nyama ifite akamaro ki mu mubiri w'umuntu
Eh, murakoze Ah, inyama y'impyiko ah, ni na- ni agace gato k'umubiri ni inyama nyine eh, ntabwo ari nini ifite santimetero eh, cumi n'esheshatu cumi n'ebyiri kuri esheshatu ikagira miligarama ijana na makumyabiri n'eshanu umuntu agira ebyiri hari n'ugira imwe cyangwa se akagira imwe n'indi ari no ariko muri rusange tugira ebyiri zikaba ziri ahagana inyuma ku mugongo imbavu ebyiri za nyuma ziyikoraho ubundi igasigara izindi mbavu ntabwo ziyigeraho akamaro imaze ikora akazi ak'ingenzi mwari mwakavuzeho hari ukuyungurura amaraso imyanda ndetse n'amazi adakenewe bigashobora gusohoka mu nkari ariko igira n'akandi kamaro kadakunda kugaragarira inyuma kagaragara iyo yarwaye cyane ko gukora imisemburo ituma amaraso aya ngaya atembera mu mitsi tubona atukura akorwa hakaba gukomeza amagufa kuko igira uruhare mu gukora ndetse no kwinjiza mu mubiri karisiyumu iyi ngiyi ikomeza amagufa hakagira imisemburo imwe n'imwe ikoreshwa mu kubungabunga umuvuduko w'amaraso ibyo ni bimwe mu bigerwaho ndetse bikorwa n'ingingo zifasha kuyungurura iyo zarwaye rero ibyo ntibiba bigishoboka
muti iyo zarwaye none ni iki gitera impyiko kurwara
muri rusange ibintu bitera impyiko kurwara twabigabanyamo ibice bibiri hari impyiko zirwara bitewe n'uko zo ubwazo zarwaye nk'uko umuntu yarwara ikindi gice cy'umubiri ariko hakaba n'ubundi burwayi buba mu mubiri bugatuma nazo zirwara dufate urugero izo ngizo ni nazo zikunze kuba ari nyinshi urugero ni nka diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso iyo wiyongereye bitewe n'izindi mpamvu impyiko nazo zirahababarira iyo umutima warwaye cyangwa umwijima ibyo ngibyo bigera aho ngaho bikagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara izindi ndwara zitari izo ngizo ziturutse ku mpyiko zo ubwazo hari nk'abantu dukunze kubona baba babyimbye ibirenge cyangwa se akagira efekisiyo iyo ari yo yose ikaba yagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara
ubwo muri make hari ibimenyetso byakwereka umuntu ko afite ibibazo by'impyiko nk'aha muvuze nko kubyimba ibirenge icyo cyaba ari kimwe mu bimenyetso byaba byereka umuntu ko afite ikibazo cy'impyiko ibindi bimenyetso umuntu yabona akavuga ati iyi ni intabaza hashobora kuba harimo ikibazo cy'impyiko nk'inziye
ahantu uburwayi bw'impyiko nibyo koko uko mwarimu bivuze bimwe mu bimenyetso by'umuntu wagize ikibazo cy'impyiko no kubyimba ibirenge cyangwa se n'ahandi mu mubiri nubwo atari cyo cyonyine kitakunze no kuza kenshi cyane ubundi bavuga ko uburwayi bw'impyiko ari silent killer mu ndimi z'amahanga ni uburwayi bwica bucece ukabimenya ari uko bigeze ku kigero cya nyuma hahandi ndetse impyiko ikeneye gusimbuzwa cyangwa se gukora ibyo bita iyungurura ry'amaraso kuko akazi yakoraga katagishoboka ibimenyetso rero biterwa n'aho ikigero cy'impyiko zigeze iyo umuntu agifatwa iyo zikirwara zigerageza kwihagararaho kugeza hafi mirongo icyenda ku ijana ziba zikora kugeza mirongo itanu ziba zigikora kugeza mirongo itatu cumi na gatanu iyo bigeze munsi ya cumi na gatanu ibimenyetso muri rusange dukunze kubona abantu bazifite naho bikunze kugaragara cyane ibindi bimenyetso yego
ibindi bimenyetso bitari rusange abantu bashobora kugira rimwe na rimwe biza nyine ku muta wa nyuma ari uko umuntu arembye twafata urugero nk'inkari zikagabanuka ugasanga ntagishobore kujya gusoba cyangwa kwihagarika ugasanga wenda se nk'inkari zifite irindi bara harimo urufuro cyangwa se harimo amaraso cyangwa se zirijimye cyane hari ukubyimba ibirenge kubura peti kubura peti ukumva ntabwo ugishaka kurya hari ukudashobora kureba cyangwa se kwishima cyane ku mubiri cyangwa se uruhu rugahinduka ni ibimenyetso bitagaragarira buri wese ndetse n'izindi ndwara zihuriyeho none muganga habyarimana hari icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara impyiko
yego birahari cyane aho kugira ngo wenda dushobore buri wese ashobore kubyibonamo neza icyo yakora biterwa n'icyiciro umuntu arimo hari umuntu udasanzwe afite ubundi burwayi ubwo ari bwo bwose ari muzima akiri muto aha twavuga nk'umuntu wenda utari uri munsi y'imyaka mirongo ine atarigeze agira ubundi burwayi umuntu agirwa inama yo kwisuzumisha byibuze nka rimwe mu myaka ibiri kureba niba umuvuduko wiwe nta kibazo niba umuvuduko w'amaraso niba nta diyabete bakamupimira ibizamini bya- eh, by'amaraso ndetse n'inkari bireba imikorere y'impyiko kuko aba ashobora kuba yumva ari muzima kandi zirwaye utari wabikoresha rero ntiwabimenya I- abandi bari kuri lisi bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni abantu bafite ubundi burwayi cyane cyane diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso I- izo ndwara zangiza impyiko cyane abandi ba- bagomba kwirinda ndetse no gufata neza impyiko zabo ni abantu mu miryango hari abandi bafitanye amasano eh, barwaye cyangwa se barwaye impyiko uwo nawe aba ashobora kujya ni ni- eh, ni ukuvuga ngo afite risike iri genetike Mhm. E, iyi ndwara y'impyiko ni ukuvuga ko ari iri mu kiryango
si bose Mhm.
eh, si munsi y'icumi ku ijana uba ushobora gusanga uburwayi bumwe na bumwe bw'impyiko ubukomora eh, ku- ku basokuru bawe bagukomokaho ukomokaho
reka mbashimire kuri ibi bisobanuro muganga oswald habyarimana kuri ibi bisobanuro murimo kuduha Ah, reka noneho tujye ku murongo wa telefone kuko ikiganiro ni icy'abakunzi b'ijwi ry'amerika basobanuze batwandikiye ari benshi kandi ndabibashimiye reka duhere ku wa mbere watwandikiye rugikubita low abiding citizen turakumva
yego eveni mwiriwe neza mwaramutse muri aho yego yego muraho namwe Ah.
yego ni mariseri ni i kigali mu rwanda Mhm.
bashaka kubaza umuganga ibibazo bibiri cyangwa bitatu ku bigendanye n'uburwayi bw'impyiko yego rimwe na rimwe usanga akenshi bavuga ko hari ibice by'umubiri wacu hakaba na bimwe mu bihingwa turya usanga igihe igihingwa giforomye nk'igice cy'umubiri kikakigirira akamaro bityo ndashaka kugaruka ubwo ku bishyimbo niba ibishyimbo bitukura eh, hari icyo byaba byongerera cyangwa se bi- hari icyo byamarira impyiko z'umuntu mu gihe abikoresha n'uburyo bwo kubikoreshamo icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri muri iyi si iteye imbere eh, kubera ko populasi- po- populasiyo abaturage biyongereye kandi ubutaka bwo butiyongera eh, dukeneye kubyaza umusaruro ubutaka butoya bukavaho umusaruro mwinshi bityo dukoresha amafumbire n'indi miti kugira ngo tubashe eh, kubona wa musaruro uhagije kabaza nti ari izi mbuto turya z'intuburano ari ibiryo bisanzwe nabyo by'ibituburano ubwo mbyite gutyo ntacyo byo byaba byangiza ku nsiko za muntu icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu yasi y'umuvuduko nyine birasa- biradusaba gukora cyane kugira ngo tugendane n'igihe tugezemo tugendane n'aho isi igeze haba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu iterambere rusange mu buryo bwa buri munsi ku buryo usanga abantu benshi bashobora kumara amasaha menshi bicaye cyangwa se abandi bakora bagataha bananiwe hari wa mwanya wa siporo mu buzima bakunze kuvuga ngo siporo ni ubuzima abavuga bati umuntu kubera ingano y'ibiro bye n'uburebure bwe akabaye anywa amazi angana atya buri munsi ibi byo murabihuza mute kugira ngo umuntu abungabunge impyiko ze neza eh, ku buryo hataza kubaho ku- kwikangura yararembye cyane kandi hari icyo yakaba yarakoze umuntu yakaba yakora siporo ingana iki kwicara umuntu yakaba yicara umwanya ungana iki mu gihe akora siporo ese ubundi siporo ifasha impyiko kumva umuntu ameze neza ni ni iyihe amazi umuntu yakaba yanywa amazi angana iki bano bantu banywa agasembe n'abanywa itabi nta ngaruka bigira ku mpyiko ibintu nk'ibyo muri rusange kugira ngo eh, wenda mu ntangiriro z'iki kiganiro tumenye iby'ingenzi wenda n'abandi bagenzi banjye baraza kubaza ibikurikiyeho cyokora ntabwo ndi kuri esemu bishobotse mwaza kunsubiriza eh, hano kuri telefone kugira ngo nze kumva kuko ntabwo ndi kuri radiyo ndi mu kazi murakoze Eh, bakugumishe ku murongo ukurikireho yego kubera ko ntabwo ndi kuri okay, radiyo okay. Ah, reka rero ubwo muganga agusubize ariko mbanze nisegure kuri philippe ndayishimiye ube wihanganye gatoya hanyuma ah, muganga ah, oswald abanza asubize um, marcel
Eh, arakoze marcel ku bibazo byiza abajije Eh, i- i- akabazo ka mbere sinakumvise neza yari abajije k'imitsindo gucukura aho bihuriye n'impyiko ibishyimbo i- ibishyimbo kubera i- u- u- u- uko ibishyimbo bikoze ko bikoze nka nka- nk'impyiko niba hari ahantu bihuriye kuba ya- uwo umuntu abiriye niba byafasha Ah, okay, arakoze cyane kuri iki ibishyimbo nta kintu bitwara impyiko iyo umuntu abiriye ariko ntabwo byavamo umuti Ah, ngira ngo ni ni ibyo umuntu yakwita mu mu ndimi z'amahanga coincidence ibyo ni nk'uruhurirane kimpamya yuko hari ahantu byaba bihuriye ibishyimbo n'impyiko kuriya bikoze kimwe n'ubundi ba- n'ubundi ba- mu cyongereza bita ngo ni beans two beans Ah, nta- nta hantu byaba bihuriye eh, imirire ibigize wenda ngira ahubwo wenda turabivuga kuri ikibazo cya gatatu yabajije Eh, ku kibazo cya kabiri yibazaga niba ah, ibi turya bimwe eh, byakozwe byakorewe mu nganda cyangwa se ibi umuntu yavuga yihingiye eh, ibi- ibibika by'inko- by'ibikorano niba hari ingaruka byagira ku mpyiko ubundi ah, abantu bamaze ku- iyo umuntu afite impyiko zikora neza n'iyo wa- wa- warya ibintu bidasukuye cyangwa se bifite ah, intungamubiri zidakenewe ni ukuvuga ibibigize umubiri utabikeneye iyo impyiko ze zikora zirabisohora aho ngaho nta mpungenge zaba zirimo aramutse ari ibintu by'imyanda bishobora kuzangiza wenda umuntu yariye kubera yuko umuntu aba arya ibyo n'abandi bose barya muri rusange byaba byahinduka ikibazo ariko ntabwo aricyo icyo kibazo ntabwo kijya kibaho kugeza ubu icyo kibazo ntabwo cyari cyagaragara eh, cyo kuvuga ko imirire bitewe n'ibyo umuntu yari bisanzwe bimenyerewe aribyo byateye impyiko ahubwo wenda ikintu umuntu yakongeraho uyu umuntu amaze kurwara impyiko zigeze ku gipimo eh, eh, cya nyuma hahandi akeneye inyunganizi a- abajyanama mu mirire eh, bisipesiyalije b'inzobere mu by'imirire y'abarwayi b'impyiko eh, bakugira inama yo gufata ibiryo eh, bi- bitari ibyo mu nganda bitabikwa cyane kubera ko hari ibyo baba barongeyemo umubiri wawe utaba ugishobora gusohora impyiko zitaba zigishobora gusohora wenda nizo nama mu gihe utararwara eh, akenshi usanga nta ngaruka zidasanzwe zihari ariko iyo warwaye aho ngaho niho eh, inzobere mu mirire y'i- y'abarwayi b'i- b'i- b'impyiko bakugira inama y'ibyo wahitamo Mhm. Han- hanyuma ibyo kwicara cyane no ku- kudakora siporo cyangwa se kutanywa amazi ahagije Mm.
yego Mhm. Eh, ku- kutanywa amazi wenda dufate ingano y'amazi umuntu yemerewe Ah, muri rusange usanga bagira abantu gufata amazi ari eh, hejuru ya litiro ebyiri n'igice bitewe eh, n- n'uko umubiri we wayatakaje umuntu utafite ikibazo cyo kwihagarika nta bundi burwayi asanzwe afite abasho- aba agomba kunywa amazi ku buryo inkari ziwe ziza zi- zi- zidafite ibara ry- ry'umuhondo cyane ku buryo yihagarika inshuro nyinshi zishoboka kandi inkari ze zikaza zikeye Ah, icyo gihe biramufasha yiriwe ahantu hashyushye cyane ashobora no kurenza n'izo litiro ebyiri n'igice tuvuga akagira n'eshatu n'eshatu n'igice bitewe n'uko amazi yayasohoye mu bundi buryo butari izo mu ngano wenda niba hashyushye izo nkari arataza ni ukuvuga ngo byibuze litiro ebyiri n'igice ni ngombwa zaza ku bantu bose ikindi nacyo iyo afite uburwayi butuma adakenera amazi menshi nk'umutiba umwijima icyo gihe si ngombwa yuko ayagezaho n'abarwayi uburwayi bw'impyiko si ngombwa yuko bose banywa amazi menshi kuko ntabwo bose ariko baba bayakeneye haba bakeneye ahubwo gusohoka Mhm.
ku byerekeranye n'umuntu muzima ah, ufite akazi gatuma ahora yicaye mu biro eh, bagira inzobere zigira abantu bose inama waba urwaye impyiko cyangwa se utazirwaye byibuze iminota mirongo itatu ah, ya siporo ah, ijyanye n'ingufu umubiri wawe ufite urumva umusaza n'umusore w'imyaka cumi n'itanu cyangwa se makumyabiri n'umusaza w'imyaka mirongo irindwi mirongo inani ntabwo bakora siporo zingana ariko bagira inama yo gukora iminota mirongo itatu iminsi itanu mu cyumweru niyo iyo ubi- ushoboye kuyigezaho bya- birushaho kuba byiza Ah, kwicara urumva bitewe n'akazi umuntu afite akenshi kwicara umwanya munini cyane uba ugomba kunyuzamo ukaruha kubera ko turetse n'iby'impyiko hari umugongo eh, uburyo umuntu yicaramo hari ukwiyongera ibiro ibiro twavugaga obesite umubyibuho ukabije biriya bishobora gutuma eh, n'impyiko zirwara niyo mpamvu ari ngombwa yuko ugabanya ibiro wakora siporo wa- wa- siporo imirire bibi- ni- n'izindi ngamba zose zagufasha kugira ngo ibiro byawe byiyongere kugira ngo utagira umubyibuho ukabije ni ibintu rero by'ingenzi cyane bibungabunga impyiko kuko muri iri- mu ngaruka zo kuba warwara impyiko harimo n'umubyibuho ukabije eh, ndetse n'iriya diyabete n'umuvu- n'umuvuduko ukabije w'amaraso bigabanuka iyo ukora siporo ndetse u- u- ukarya indyo iboneye yego Ah, reka tubaze marcel niba hari ikibazo asigaranye ah, hanyuma tu- twakire philippe Ah, marcel hari igisigaye yego ndakumva muri makeya ntacyo ntacyo muri make rwose ntacyo ndamushimiye keretse wenda kuba yatugira inama ku bijyanye n'ibimenyetso mpuruza mu gihe umuntu atarajya kwa muganga niba hari ibimenyetso ziyadukiza ku mubiri w'umuntu mu gihe ataramenya ko arwaye impyiko kugira ngo umuntu abe amenye uburyo yabyitwaramo cyangwa mu gihe uhuye n'umuntu urwaye impyiko ubutabazi wamuha mu gihe utari muganga Mhm.
murakoze urakoze reka ubwo aragusubiriza rimwe na philippe ndayishimiye philippe uratwumva neza mperereye nyagatare yego eh, mu burasirazuba bw'u rwanda No, ku ikaze ku ijwi ry'amerika ikibazo ushi- wifuza kubaza Eh, mfite umuvandimwe wanjye ni mushiki wanjye yarwaye impyiko ziramurembya cyane Mm.
agerageza kwivuza hirya no hino ariko kugeza muri uyu munsi byaranze ubona ko zikimurembeje Mhm.
kugira ngo mutubarize umutumire wacu ku muntu wamaze kurwara impyiko ibyo yakifashisha kugira ngo zorohe ubuzima bube bwakomeza kuko twagiye tugerageza mu miti ya kizungu ndetse tukagerageza no kuba twafata andi mafunguro yandi kugira ngo abe yakoroherwa ariko byarananiranye ubu ngubu ahora kugeza asigaye arwaye nta kintu abasha gukora Mhm. Eh, muganga oswald
Ah, arakoze philippe Ah, umurwayi ah, urwaye uburwayi bw'impyiko kugira ngo ubone icyo wamufasha nk'umuntu umuri hafi ku giti cyawe biba bigoye kubera ko bisaba kugirwa inama n'abaganga bakurikirana umurwayi Ah, umuganga uwo ari wese ukurikirana umurwayi niwe amenya ngo akeneye iki hari igihe usanga wenda adakeneye kunywa amazi menshi hari igihe usanga amaraso yiwe yarabaye make akeneye kujya ku miti imwongera amaraso bityo ingufu agatege kakiyongera hari igihe usanga wenda ari imyanda yamubanye myinshi mu mubiri ku buryo bikeneye yuko yaje yatangira gahunda yo guhabwa ikigo cyangwa se yo gukora eh, kuyungurura amaraso biriya bakunze kwita diyarize
Mhm.
Ah, bitewe rero n'ikigero umurwayi agezeho hari igihe us- i- uburyo bwo kumufasha buratandukana ikindi nacyo hari n'uburwayi bw'impyiko budakenera kujya gukorwa gukorerwa ibyo byose buhabwa imiti kwa kundi u- usanga umuntu abyimbye ariko bapima mu maraso bakabona impyiko zigikora neza wenda ari uko wenda zitakaza poroteyine nyinshi cyane ibyo bakunze kwita sendirome neforotike uwo nawe aba arembye ariko uburyo bwo kumwitaho buratandukana Mhm. Eh, um, marcel yara- yagarutse ku bijyanye ni- eh, ni- ni- ni- n'ibimenyetso mpuruza Ah, wari wabivuzeho gatoya mbere ariko nk'uko yabitubwiye ntabwo yari ari ku murongo ndibaza ko iki kiganiro ashobora kuza kugikurikira cyangwa se ah, namara kuva mu kazi nk'uko yabitubwira ko ari mu kazi atarimo kudukurikira muri uyu mwanya ubwo ashobora gusanga ikiganiro kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu nk'uko bisanzwe ibiganiro byose eh, birahaca kandi igihe cyose umuntu yabihasanga Um, twakire noneho jean hakizimana cosmos
hano wiriwe neza
muhiriwe neza yego urahagana he
ndi mu ntara ya cibitoke Mhm. ikibazo cyawe
ntabwo nari nakurikiranye neza ikiganiro
U- uzi ibyo turimo kuvugaho se
oyaye nari natanze nimero kugira ngo numvise ikiganiro nze kubaza umutumire
wamenye ko turimo kuganira ku bijyanye n'impyiko hari ikibazo ufite ku ku bibazo by'impyiko
ego nashaka kubaza cyane cyane
Mm.
icyo umuntu yakora kugira ngo amashyigo yiwe ayakingire
Mhm.
n'ibyo umuntu atokora kuko amashyigo cyane cyane arakunda kugira ikibazo umuntu aravuga ngo ishyigo ry- rimwe riragwaye cyangwa yose aragwaye none umuntu yakora iki kugira ngo amashyigo yiwe ayakingire bikwiye
Ye- muganga habyarimana iki- ikibazo cya jean hakizimana arakoze jean hakizimana rwose ubona abaje ikibazo cyiza kugira ngo abajije n'abandi bose benshi cyane baba babyibaza hari ibintu eh, bitari byinshi cyane bigera eh, hasi nko ku munani eh, byo kwitwararika ndetse umuntu yakora kugira ngo impyiko ziwe abungabunge ubusugire bwazo Eh, icya mbere ni ukwisu- ni ugusuzuma ndetse guhora wipimisha eh, kureba ko utaba urwaye diyabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije ku muntu ubifite ufite kimwe muri ibyo cyangwa se byombi agomba guhora byibuze mu mezi atandatu akora ibizamini bireba niba impyiko ziwe nta kibazo zaba zifite iyo ubimenye hakiri kare hari ingamba eh, abaganga cyangwa se imyitwarire abaganga bakubwira gukora no gukurikiza ku buryo uburwayi bw'impyiko bwaba bwaje bukira cyangwa se bugahagarara aho bugeze ntibukomeze gukura Eh, iyo ubifite urabikurikirana iyo utabifite urabishakisha kuko bya kugira ngo waba ubifite kubera ko ibyo bimenyetso byombi nta izo ndwara zombi nta bimenyetso zigira yaba diyabete kugira ngo ugire ibimenyetso byayo ushobora kugira cyangwa bigire yaba n'umuvuduko gutyo niyo mpamvu ubi- ubikurikirana kimwe n'impyiko eh, inshuro nyinshi zishoboka iyo nta na kimwe ufite muri ibyo eh, ukiri muto byibuze rimwe mu myaka ibiri niyo waba nta hantu ubabara na- na hato eh, ukajya kwa muganga bakagusuzuma bakakurebera yuko ibipimo muri rusange ari bizima byaba iby'impyiko cyangwa n'iby'umuvuduko n'ibya diyabete icyo ngicyo ikindi nacyo cyo gukora twakigarutseho ni siporo eh, gukora imyitozo ngororamubiri ah, kurya indyo yuzuye bityo bigatuma ukorana igipimo cy'umubyibuho gihagije kugira mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije cyangwa se kuba utarya ibyo ubonye byose Eh, aha umuntu yagaruka kuri kiriya eh, kibazo marcel yari yatubajije ku byerekeranye n'i- n'imirire ni ukuvuga ngo buriya ibiryo byiza bisukuye bizwi aho byaturutse u- bi- bi- bikurinda yuko eh, n'amazi n'amazi asukuye bikurinda yuko umubiri wawe wakwinjizamo imyanda yagira ikibazo ku mpyiko kubera yuko arizo zigerageza kuyungurura ikindi guhora wisuzumisha umuvuduko w'amaraso igihe basanze ukabije u- uka- ukagora ku buryo ujya ku gipimo gikwiye ni ukuvuga ngo niyo waba ubifite ariko ugasanga bitameze neza eh, hakisha ko bya bipimo byawe by'umuvuduko se bya diyabete wabijyanye mu kigero abaganga bakugiraho inama ko bigomba kuba biri Eh, bitewe n'utuzi dukora hari nk'abantu bakora ahantu ba- bakora nk'akazi k'ingufu ahantu bashyushye wenda tujye nko mu bishanga nko guhinga cyangwa bakora ba- ba- bakora akazi hanze ahantu hari izuba ryinshi bisaba yuko uhora unywa amazi cyane kubera yuko umwuma wa buri gihe uhoraho ushobora gutuma impyiko zawe zirwara kandi zari nzima nta na biriya bibazo bindi bizitera nta n'ibihari Ah, ikindi kitari cyiza ni ukunywa itabi ah, ndetse no kwirinda imiti igabanya ububabare cyane cyane igihe ufite iby'ubundi burwayi bubigutera tubafata urugero nk'iriya miti igabanya ububabare bita ya diclofenac na ibuprofene imiti ya ki- ya kinyar- ya gakondo ni ukuvuga ya kinyarwanda itari iy'abazungu umuntu atazi ibiyigize eh, kubera yuko biba bishobora kwangiriza impyiko Mhm. Eh, tugarutse ku kiba- kuri kibazo cya philippe yigeze kuvuga ko mushiki we yarwaye impyiko akaba ntako batagize ariko bikaba akaba akiz- akifite icyo kibazo hari na eh, uwo zahaye niyo rasito wanditse avuga ati mutuvuganire eh, mutuvuganire kugira ngo tubone ubuvuzi buhagije ku ndwara y'impyiko kuko abaganga ni bake aha mwamubwira iki
ni ukumu- ni ukumumara impungenge ah, kubera ko uh, mu- mu gihe kitari hejuru y'imyaka itatu abaganga babikuri- bakurikirana by'umwihariko uburwayi bw'impyiko abaganga mu nzego zose eh, abaganga bamwe bita abadogiteri hakaza abaforomo eh, aba- abunganira mu mirire twari dufite bakeya ubu ngubu hajeho amashuri hari n'abari kurangiza ndetse n'abakiri mu ishuri bari kwisipesiyariza muri iyo domene ku byerekeranye n'ubuvuzi ibyo birahari ndetse n'ubufasha bugenda buboneka kubera ko nkatwe turi muri eh, turi muri muri aka gashami kabikurikirana tubona impinduka zifatika ugereranyije mu myaka itanu ishize n'aho turi ndetse n'ahazaza bigenda biza ubona hari impinduka ndetse ni- na- n'ibikorwa bishyashya bitari bisanzwe bihari bigenda biza mu kanya turongera dusubire ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika tubibutsa ko radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro rero ni muri isanga ikiganiro tubagezaho buri wa gatatu ku byerekeye ubuzima mu kanya turakira anje buriyera mutoni ube hafi ya telefoni yawe ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko mutarimo kubasha kumvikana ariko ube hafi tukwakire ku murongo wa telefone Eh, Anje uh, Briera Mutoni uranyumva? Ura, uranyumva? Hello? Briera.
Hello?
Oui, muraho neza.
yego Ye, ni wowe uri ku murongo twagira ngo tukwakire hanyuma ubaze ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga.
amen
Urashaka kubaza muganga ikibazo kijyanye n'impyiko?
ushaka kubaza muganga ikibazo mfise Waduhaye telefone zawe ngo tuguhamagare mu kiganiro. Hari ikibazo ufi- wifuza kubaza muganga?
ah ya nomero zawe ko tuzikuye kuri facebook
muzikuye kuri facebook Ah, ok ubwo nta kibazo ufite noneho reka ubwo kurikira ikiganiro igihe uzaba ufite iki- ikibazo muri bande Ah, turi ku ijwi rya amerika reka ubwo dukomeze ikiganiro hanyuma wowe urakurikira
sawa sawa Mm. Iyi ni radiyo ijwi rya amerika rero ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'impyiko imikorere yazo n'ibibazo impyiko zihura nazo ndetse n'ubufasha umuntu ashobora kubona igihe zagize ibibazo turimo kuganira na muganga oswald habyarimana ah, kuriye eh, urugaga rw'abaganga bavura uburwayi bw'impyiko mu rwanda akora ku bitaro uh, bya kigali bikuru bya kigali ni mu rwanda nanone hanyuma ibigan- ikiganiro rero ni icyanyu mukomeze muduhe nomero zanyu tubashe kubahamagara tubahe ijambo kugira ngo mubaze musobanuze neza icyo mutasobanukiwe cyangwa se mukeneye kurushaho kumenya mu bijyanye n'indwara cyangwa se n'ibijyanye n'impyiko ye muganga um, reka ngarukaho nguha akanya gatoya uba- wongere ubwire abadukurikiye i- bya bimenyetso mpuruza uh, mu gihe tugitegereje abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ibimenyetso mpuruza byakwereka umuntu ko yaba agiri- agiye kugira ibibazo by'impyiko cyangwa se yaba abifite murakoze I- ibimenyetso nk'uko twari twabivuzeho kare ibimenyetso muri rusange by'abarwayi b'impyiko nta na kimwe gihari cy'umwihariko usanga ahubwo wenda hari ibyo bahurizaho ariko byose babihurizaho Ah, iyo umurwayi ageze ku gipimo eh, kiri munsi mu mu- mu bipimo byo kureba imikorere y'impyiko kiri munsi ya cumi na gatanu ibyo bita gfr less than uh, 15 ibimenyetso rero abenshi dukunze kubona bageze muri icyo kigero hari baba mu byiciro ku byerekeranye na eh, no kubyimba yaba ibirenge ndetse no mu bihaha eh, no mu maso hari abo usanga batihagarika ku buryo buhagije cyangwa bakihagarika inkari nke ariko am- eh, amazi ntasohoke mu mubiri yose nk'uko byakagombye ukabona ko babyimbye ndetse bigatuma bashobora guhumeka nabi bimwe mu bimenyetso bituma bahumeka nabi ni ukubera yuko eh, akenera umwuka eh, ni ukubera yuko adashobora guterera ahantu hanazamuka cyangwa se gukora metero zinga ari kugenda ni ukuvuga ngo kunanirwa bya hato na hato nabyo biri mu bimenye umunaniro utaka udasobanutse utakagombye kuba afite biri mu bimenyetso bituma abarwayi b'impyiko bakunze kugira ni uku- ni ukunanirwa kugira umwuka muke eh, ndetse no kubona umuntu abyimbye ibindi bimenyetso bakunze kugira ah, ni ugusa n'u- kutagira ubu- apeti gu- gushaka Gushaka kurya, mhm.
ugasimbuza byaranze ah, ndetse rimwe na rimwe hari abaruka ni bimwe muri ibyo bimenyetso bakunze kugira bijyanye n'imirire kurya biba ikibazo Mhm.
abandi bakunze ibindi bimenyetso bakunze kugira eh, eh, hari u- uwo abo babana ubona i- imitekerereze eh, itakiri ku murongo akabona wenda aravuga yitonze ukabona ari kuvuga ibintu biterekeranye abamuri iruhande rero bashobora kwibaza ati ese byagenze bite kugira ngo ubimenye ni uko umujyana kwa muganga bakabipima uri mu rugo cyangwa se utari ahantu kwa muganga udasanzwe uzi ko umurwayi wawe cyangwa se umuntu wawe afite ikibazo cy'impyiko ntabwo ushobora kubirebesha amaso cyangwa se wakubwira ibimenyetso ku buryo ibimenyetso birihariye ibimenyetso byose tuvuze haruguru bihurirwaho n'izindi ndwara zitari n'iz'impyiko gusa bitewe n'uko impyiko utuzi akamaro imaze mu mubiri wacu ari kenshi cyane hari igihe kamwe kaba ari nta kibazo gafite dufate nk'urugero umuvuduko w'amaraso utarazamutse ariko ugasanga amaraso ye yabaye make cyane yaje kwivuza bagasanga afite amaraso make bareba n'ibindi bipimo bagasanga ni impyiko zabiteye urumva uwo nguwo azamera nk'umuntu ufite amaraso make hakaba undi muntu usoba yihagarika neza nta kibazo cyo gusoba yihagarika nk'ibisanzwe ariko imyanda ikaba myinshi cyane ku buryo ubwenge butangira gutana ukagira ngo wenda hari ikindi kibazo yagize mu mutwe bapima ibizamini bagasanga impyiko ziwe ntabwo zimeze neza nk'uko rero umuntu yabisubiramo hari abatumirwa bari babibajije mbere cyangwa abantu babajije ibibazo ba marisere na ba philippe umuntu wese ukiri muto ni ukuba uri munsi y'imyaka mirongo ine yakagombye byibuze mu buzima bwe nka rimwe mu myaka ibiri akagenda kwisuzumisha bakamureba niba nta kibazo afite mu gihe ibyo ngibyo ariko bimeze hari abandi noneho bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni ba bandi twavuze haruguru abantu barwaye diyabete abantu barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso abantu bafite umubyibuho ukabije abantu bakuru bafite imyaka irengeje mirongo itanu mirongo ine mirongo itanu abantu bafite mu muryango wabo abandi barwa cyangwa abavandimwe barwaye impyiko ni bamwe mu bantu bari mu byiciro byo gushobora kurwara impyiko ku buryo bworoheje abo ngabo byibuze buri mezi atandatu buri mwaka baba bagomba kureba gusuzumisha uko impyiko zimeze twakongeraho ko gusuzumisha impyiko bapima ibizamini by'amaraso bagapima ikizamini bita kereyatinine bapimye mu maraso ndetse n'icy'inkari byanaba ngombwa bakareba bakamucisha mu cyuma biriya sikane ekogarafi bakareba imiterere n'ingano z'impyiko ze yego reka noneho twakire adolphe amini uranyumva murakoze murakoze ndi kubumva yego yego ufite ikibazo wifuza kubaza muganga
ikintu numvaga nakeneraga kubaza muganga none impyiko iyo ko abantu bakunze kuvuga henshi ko impyiko zishoborwa zishobora kuvurwa n'amazi ese koko amazi ashobora kuvura impyiko
urahagana hehe amine ndi kongo ndi kongo aho bita goma uri goma muganga habyarimana amazi ashobora kuvura impyiko
amini arakoze cyane abajije ikibazo cyiza kuko hari aho kigera kigatera urujijo ndabisobanura amazi iyo umuntu yatakaje amazi menshi mu mubiri dufata urugero yagize ibyago akaruka cyane inshuro nyinshi yikurikiranyije cyangwa se agacibwamo bino bita diyare impyiko ziwe nazo zigira ikibazo cyangwa se akava amaraso akabije agatakaza amaraso menshi cyane impyiko ziba zishobora kugira ikibazo ariko icyo gihe mu buryo bwo kumuvura akeneye kubona amazi yatakaje kugira ngo impyiko zireke gukomeza kugira ikibazo ni nko guhagarika ikintu kiri kwangiza ko impyiko ziwe zibabara ariko iyo bikabije ntabwo iyo umuhaye amazi menshi cyane azakemura icya kibazo cy'impyiko zarangije kwangirika ahubwo iyo uhagaritse ikibazo cyari kiri kuzitera impyiko zigera aho ngaho nazo zigatora zikongera zigakira bityo bigatuma zoroherwa mu yandi magambo amazi ni ngombwa kugira ngo impyiko zacu zidakomeza kurwara cyangwa se zaba ziri na zima kugira ngo zitarwara ariko uba ugomba kwirinda kunywa amazi menshi cyane mu gihe bitari ngombwa ndaguha nk'urugero nk'umuntu usanzwe afite uburwayi bw'impyiko akaba abyimbye ni ukuvuga ngo uwo nguwo ntabwo akeneye kunywa amazi kubera yo amazi menshi bisaba ko muganga amugira inama y'ikigero cy'amazi agomba kunywa bitewe n'uko n'ayo ari kunywa atari gusohoka mu magambo make umuntu ugifite impyiko nzima agomba kunywa amazi menshi umubiri we uyakeneye n'iyo abaye menshi urayasohora ariko iyo amaze kuzirwara ikigero cy'amazi agomba kunywa akibwirwa na muganga umukurikirana Mm. ushaka kuvuga umuntu ubyimbye gute ubyimbye impyiko cyangwa
Ah, umuntu war- mu bimwe mu bimenyetso biranga umuntu urwaye impyiko hari igihe usanga abyimbye ibirenge inda mu maso ndetse akanakorora bitewe n'uko afite amazi menshi yo mu mubiri atashobora gusohoka ubu niho ndashaka kuvuga u- ubyimbye uwo nguwo ntabwo aba akeneye kunywa amazi menshi cyane biragoye yuko we yabimenya muganga niwe umugira inama ati nubwo tubona yuko ubyimbye ibirenge ubyimbye amaguru turabona ko ukeneye kunywa ikigero runaka cy'amazi kugira ngo eh, ubuzima bwawe burusheho kuba bumeze neza Mm. mwari muvuze mu bijyanye no ku- gusoba umuntu ashobora kureba ibara ry'inkari akamenya niba afite ikibazo hari kuko ushobora kunywa amazi wanywa menshi uh, uka- inkari zikaba zi- zifite ibara naryo ritijimye ariko nanone waba wanyoye makeya zikaza ari nk'umuhondo cyangwa se ku buryo ubona ko hakenewe amazi umuntu ya- ya- yakwibwiriza akareba arebye mu mu nkari akamenya niba harimo ikibazo cyangwa ntacyo cyangwa agomba gupimisha
murakoze Eh, ku byerekeranye n'ibara ry'inkari ah, ijisho rishobora kutwereka bike eh, bisaba yuko inkari bazipimisha Eh, izo nkari bazipima kwa muganga bakamurebera hari ibimenyetso hari nk'inkari eh, hari nk'umuntu ushobora kugira ibyago yajya kwi- gusoba cyangwa kwihagarika akabona haje ziratukura zisa n'amaraso icyo gihe bi- bi- bivuze yuko hari ikibazo kitagenda bisaba yuko ajya kwa muganga umuntu wese ubonye ko ibara ry'in- eh, ry'inkari ze zahindutse cyane cyane zitukura icyo gihe ajya kwa muganga hari n'ugira ubundi burwayi mu mubiri ibara ry'inkari ze zigahinduka bitewe n'ikindi kibazo kindi gihari atari ukuvuga ko ari n'impyiko zarwaye uwo nawe mu gihe abona ko inkari ziwe zifite ibara atari amenyereye hari nk'izi zenda gusa hari n'abagira inkari zenda gusa umukara ibyo bita eh, zisa nka shokora abo ngabo nabo eh, yaba afite uburwayi runaka dufata urugero hari nko n'umuntu ugira malariya cyangwa se akagira infection imbeho yose mu mubiri n'ibara ry'inkari ziwe zigahindura zigahinduka icyo gihe ayi- umuganga niwe wagufasha muganga nawe ntaku- eh, icyo yifashisha ni ugupima inkari bakareba imiterere yazo bityo tukamenya uburwayi bwaba buhari ariko muri rusange abantu bazima eh, badafite ikindi kibazo eh, aramutse yiriwe nk'amazi anyoye akenshi hari igihe ajya gus- eh, kwihagarika yareba akabona ko inkari ziwe zenda gusa umuhondo Icyo- icyo ni ikimenyetso cy'uburwayi ko yanyoye amazi adahagije Eh, ariko ntabwo ari kuba ari uburwayi hanyuma iyo harimo se iyo harimo amaraso biba bivuga ko ari impyiko zangiritse Ah, buriya kubi- bitewe n'inzira inkari ziba zanyuzemo Mm.
Ah, ni uku- eh, uhita gutekereza ahantu hose izo nkari zaturutse y'uko ariho haba hari ikibazo ntabwo wahita ko uvuga ko ari impyiko Mm.
kuko ushobora no kugira efe- eh, ibyo bita ama infection mu ruhago cyangwa se mu nzira zinyura mu inkari mm, inkari zarutse uruhago amaraso akaza ariko impyiko nyirizina zo zikiri nzima hari n'igihe amaraso aturuka mu mpyiko ariko inzira zinyura mu inkari zindi ari nzima nta kibazo yaba uruhago ndetse n'izindi nzira zirushaho bikiyeho ari bizima niyo mpamvu kugira ngo umuntu amenye aho ikibazo nyirizina cyaturutse bisaba yuko ajya kwa muganga mu gihe abonyemo amaraso Mhm. Eh, twakomeje kuvuga uburyo yenda umuntu yakwirinda cyangwa se yafasha impyiko ze noneho uwagize ibyago akazirwara afite ubufasha buhe kugira ngo zongere zikore neza
Ah, hari ubufasha bwinshi kandi butandukanye bitewe n'ikigero ndetse n'u- n'u- n'u- n'imiterere y'uburwayi bw'izo mpyiko yagize izikunze kuvugwa cyane eh, kubera ko ari nazo akenshi ubona ko zitera ubwoba ni izi zikenera eh, insi- zi- zirwara ku buryo ziba zitagikora akazi kazo na gakeya Ah, bi- biba ngombwa yuko akenera insimburangingo niba ari uko umuntu yabivuga ah, aho bakenera kuyungurura bikoresheje imashini za dialyse na- no- ndetse no guhabwa indi indi mpyiko eh, ibyo ngibyo ni ubufasha bw'umuntu impyiko ziwe zarwaye zitagikora ziri munsi yo gukora munsi y'icumi ku ijana icyo gihe uwo nguwo akenerwa akenera guhabwa oh, inyunganizi nk'insimburangingo niko umuntu- niba umuntu agerageje kugenekereza Mm.
Ah, ariko hari abandi barwara impyiko ku buryo atage- atari atari yagera aho ngaho Ah, ugifatwa bisaba yuko umuntu amenya ikibazo cy'impyiko ze ahantu i- ni ubuhe burwayi bw'impyiko yagize ese ni uburwayi bwashobora kuvurwa Eh, hari ubuvurwa ugafu- ukamuhereza imiti igabanya k'ubukana bw'umubiri kugira ngo ubwo bu- ubwo burwayi impyiko ziwe zagize ubuhagarikire aho ngaho ibyo ngibyo ni nk'umuntu urwaye impyiko ariko atabimaranye igihe kitageze ku mezi atatu agifatwa mu mezi atatu ya mbere haba hari amahirwe y'uko iyo uburwayi bumenyekanye u- nyirizina imiterere n'izina ry'uburwayi hari igihe ugira amahirwe ugasanga hari imiti yabugenewe imiti muri rusange uba usanga ari imiti ivura ubwo burwayi bwaziteye cyangwa se igabanya ubukana bw'umubiri mu gihe usanga ari uburwayi nyirizina bw'impyiko zo ubwazo zarwaye nta kindi kibazo kindi gihari mu mubiri aho Yego.
ngaho ni imiti tudaku- eh, idakunze ime- imenywa n'abaganga bamukurikirana mwene aba barwayi baba bari mu bitaro cyangwa se bivuza bataha ariko inshuro nyinshi baza kwa muganga hari rero n'abandi barwayi b'impyiko batari bagera kuri kiriya gihe cy'insimburangingo ndavuga diyabete na na- I mean, transplant na na dialyse Mm.
bakamubwira ngo arwaye impyiko ariko aza kwa muganga akurikiranwa buri kwezi buri mezi atatu cyangwa se buri mezi atandatu aho ngaho eh, tw- eh, ni ibyo bita ngo chronic kidney disease cyangwa se CKD ni ukuvuga suffisance renale chronique Mhm.
ariko ataragera igihe cyo guhabwa impyiko uwo nguwo iyo ara- iyo ari muri icyo cyiciro habamo ibyiciro bine harimo icyiciro cya gatatu icya kane icya gatatu nayo igira ibice bibiri ikiba kigamijwe ni u- ni guhagarika u- umuvuduko uburwayi bw'impyiko buriho kuko uburwayi bw'impyiko bugenda bukura Ah, hari igihe rero akenshi usanga mwene ubwo burwayi nta miti ibuhagarika ngo bukire burundu Mhm.
ahubwo icyo ukora u- ukora ku buryo budakomeza kugenda bukura hari imiti yabugenewe eh, iriho i- igufasha kuge- guhereza umurwayi bityo uburwayi bwe ntibukomeze gukura bugahagarara aho bugeze cyangwa se bugakura gake cyane ku buryo uburwayi bwe bw'impyiko amubana imyaka myinshi cyane Mhm.
kandi nta kindi kibazo afite yego reka noneho twakire shukuru didiye uranyumva amahoro cyane umenyesha amakuru yego yego mukomere urahagana he
yego ndabumva ndabumva ndi ku murongo ndabumva gatanu kuri gatanu yego uratwumvira he Eh, ndi i bujumbura mu burundi Mhm. ni ikibazo cyawe ego na ndi nsanzwe ndi umunywanyi w'iji muri radiyo y'iji amerika ubundi nkunze gukurikirana cyane ibiganiro mucishaho kandi nkunze gutanga n'igitekerezo eh, cyiyumviro Mhm.
bivanye na eh, opinion muba mufite uwo munsi uyu munsi rero Yego.
nabonye yuko ari ku kiyago kijanye n'uburwayi bw'isigo Mhm.
Eh, ni ukuri rwose n'ababenshi uburwayi bw'isigo n'uburwayi budasanzwe cyane muri ubu buzima tubayemo burya abantu benshi barafata uburwayi bw'isigo bakabufata nk'ibintu bisanzwe ariko jewe nabivuga kuko ndi umwe mu bigeze kugira uburwayi bw'isigo ndazi ububabare isigo rigira natembere no mu bihugu byinshi aho umuntu bashobora kumwica kugira isigo barikuremo barihereza uwundi muntu eh, ashoboye kurigura kuko isigo ni ikintu kizimye cyane bashobora kugukuramo wowe bakakwica wowe bakagihereza uwundi muntu ashobora kukigura amamiliyoni y'amadolari jewe rero ibyo bihugu Ibyo ariko birabibaye binyuranyije cyane, n'amategeko.
yego binyuranyije Yego, n'amategeko ni- ibyo ngibyo binyuranyije n'amategeko mugabo mbo nakubwira jewe Mm.
menshi bakunda bari muri afurika y'epfo cape town eh, mfite abagenzi benshi bagenda bahura n'uburwayi bakabica bakabica bakemera kubica abaganga bari kubavura kugira gusa isigo barikuremwo barihereze ba bantu baba barishe amamiliyoni menshi y'amadolari ariko ibyo ntitwabihamya tu- ntitwabihamya tutarabi- tutabihagazeho nabaye nabaye cape town muri afurika y'epfo ibyo ndabizi niyo mpamvu nashinye gusaba umurongo kugira nshobore kugira icyo nshikije kuri ubu burwayi bw'isigo Iye, reka tu- reka- Bowe.
reka tuvuge ibyo Yego.
dushobora ku- gu- guhagararaho ibyo ngibyo by'aba- abishwe cyangwa kubera izo mpamvu Okay.
ntabwo twabijyamo kuko tutazi ukuri kwabyo ok Iye, urakoze mhm.
bo ikintu ahanura abavandimwe kumbure nasaba ko eh, ubwa mbere na mbere ibimenyetso by'isi- by'isigo ukibyumva wowe ucumba yuko kumbure waba ufite ibimenyetso ikintu cya mbere nahanurira umurwayi ni uko yaje kwa muganga byihutirwa kuko insigo ni ikintu iyo umaze kugitakaza kimaze gutakaza ubushobozi kugira uzagare bwa bushobozi bwacu muri cyo ni ikintu kigoye cyane niyo mpamvu ubona abantu benshi bapfa kuno saha bakishwa no kutamenya ni ukutamenya kuko nibo bazi ikintu kibishe nibo bazi ikintu cyatumye bwa bupfu bwabo bubaho insigo ni uburwayi ni uvuga bukabije busumba sida busumba diyabeti busumba iteritasiyo busumba na ni uburwayi bukomeye ni uburwayi bukomeye shina y'aburwayi ndabuzi Didier nari ngiye kukubaza nyine nari ngiye kukubaza niba wara- wararwaye ubwo burwayi wa- urabivuga nkaho nk'umuntu waba warabinyuzemo U- u- ujya wisuzumisha buri gihe muganga yatubwiraga ko dukwiye ku- kwisuzumisha nka buri rimwe nko mu myaka ibiri umuntu akareba uko ahagaze ugenda wisuzumisha hari rimwe mu myaka ibiri rimwe mu mwaka ugomba kuba wamenya ati ndifite ikibazo nyabaki mfite intege nke nkeya isigo ni uburwayi bukomeye rwose mu menyeshamakuru jena nararigwaye ndayizi ndayizi ndazi imvune nagize ndazi ububabare nagize isigo ni uburwayi bukomeye nakubwiye ko busumba sida buku- busumba diyabeti bu- busumba tansiyo bu- bu- busumba eh, n- n'ibindi birwara bya sima Ye- ubona isigo isigo ni uburwayi umuntu agwara atarose umuntu amufasha kuko isigo isigo urigwaye swate ni option zibiri swate baronke isigo ry'ingurube ikigo cy'ingurube rirafasha hari abantu benshi ubona nk'aho bagenda ku muhanda mugabo bafite amasigo y'ingurube babateye kubera iki uburwayi bwabo buba bwarananiranye Eh, nta- Mugabo reka ntabwo muganga yari- araza kutubwira Eh.
ntabwo ari benshi ariko ba- barimo barimo baragerageza Ba- ba- barimo baragerageza ariko ntibarashika ntibarashika aho bajya Yego.
niyo mpamvu nako navuga ati niyo mpamvu nako navuga ati ubundi isigo No.
rizirana n'ibintu hari ibintu bizirana n'insigo mu buzima bisaba yuko eh, umuntu agomba kwirinda ibyo bakubujije wowe ni ibiki ngo bisangize abatwumva Eh, nibyo narimo kuvuga nibyo narimo kuvuga isigo abantu bose ariko kuyu barimo kunyura ku iradiyo rya J- ijwi rya amerika uno munsi isigo rizana n'ibintu bikanye cyane icyo ni icya mbere ibintu bikanye bikonje rwose isigo ri- rizana n'imyotsi ya myotsi irimo eh, eh, ibi- ibitabire ubutabire butandukanye Nyi- nyi- nyiri tabi itabi rya eh, rya supermarché burya rya tabi si ryiza na- naryo rirakora ko eh, rikazirana kandi eh, n'ibyoherezo eh, by'ama eh, a- a- izi ndwara z'amavayirasi vayirasi zizoca mu nshinge inshinge yadutera ngo ni ngo ni ukudukingira ibiza bitandukanye vayirasi korona vayirasi ibora Eh, a- ahangaha eh, ndumva n'ibindi.
tut- tutari Ibyo bya- bubyumvikaneho.
eh, numva tutari bubyumvikaneho kuko ntabwo twabuza abantu kwikingiza igihe izo nkingo zakorewe kugira ngo zibarinde indwara Ah, Ah, u- u- umva umesha bakuru je ndiko ndakubwiza ukuri ibintu nabonye ndiko ndabivuga kuko umva.
mfite ubuhamya mfite ubuhamya I- aya aya ma- ma virus badutera a- a- Eh, a- a- umva.
attack kuri kuri kuri isigo reka reka Ari tu attack kuri isigo reka Mm, tubi- reka isigo.
turekere aho ngaho ibijyanye ni- n'izo nkingo twavugaga Mm.
ku bijyanye n'amafigo nyine ibi- ibijyanye na- n'impyiko kugira ngo turebe ukuntu twazibungabunga Eh, ndagushimiye ku mm, butumwa udusangije ku bijyanye na- nu- n'ibyo wanyuzemo hari aba bategereje ku murongo nagira ngo twihute kugira ngo amasaha arimo aradushira hasigaye iminota mike cyane didiye Ubu- ngushimire ubu cyane mugabo ura- uranjaniranyije uranjaniranyije je nari mfite ubuhamya nagomba meza abandi bantu ntabwo ariko tuzavamo.
twaguha umwanya munini Eh.
cyane Nga- nga- mu- Imereza muri iminota make ibiri, imereza iminota ibiri ndangize ureke kunjaniranya ibiri nta- ibiri ni myinshi koresha um, um, um, iminota amasegonda
amasegonda yego O- okay. reka rero nangwa ubuhamya nacu numvise inyandiko abantu Ku mafigo gusa.
ndiko ndababwira byatuma eh, abantu bakinga bikingira ivyo biza kumbure byatuma Eh, ikintu bababwira rero kindi ku bintu bijanye n'isigo ni uko umuntu w'umurwayi wese waba ubona ko afite ubwandu bwa bw'isigo yakwihutira kuja kwa muganga bakamukurikiranira hafi kugira avurwe hakiri kare atarasinzikara kuko isigo ni ikintu utakaza utazagarura mu- muri kazoza kuko iyo umaze umaze kugitakaza kirakugora kuronka bisaba yuko umaze kumva yuko ufite uburwayi kwa mu- eh, burwayi mu mubiri waje kwa muganga kugira ngo usuzume hakiri kare muganga azamenya ukuntu kumbure azagufasha azakuba hafi bashobore kukubaha kukubaho bagufashe bagu- bagukurikirane ushobore nawe kuba wavurwa kumbura utaragera kure kuko numara numara gutakaza isigo isigo uzarigura amamiliyoni menshi y'amadolari ayo mafaranga muri afurika tuzayakura hehe zo kukuvuza koko ni amafaranga agoye kuronka eh, nibwo buhamya rero nagira merezi nibwo ni ni impanuro nagira merezi bene iwacu kuko rero bashobora kugira iki bashobora kwifashisha hafi na hafi birinde yuko baza- bazaja kwivuza bamaze kwandura rwose byakomeye Eh, Yego.
ni ibyo bene nsaba kubirenza.
urakoze cyane shukuru didiye birinde kandi bivuze hakiri kare ndagushimiye Ah, muganga oswald um, didiye avuze byinshi Um, mwagira icyo mubivugaho muri makeya
didiye arakoze cyane hari ibyo yavuze duhuri- eh, duhurizaho ariko hari n'ibindi ndafiteho ubumenyi na bukeya Ah, ibyo duhurizaho ni ukwisuzumisha hakiri kare Ah, ibyo duhurizaho ah, ni ukumenya ko impyiko ah, igihe yarwaye i- ikagira ubusembwa runaka ntabwo ishobora gusubira inyuma ngo yongere ibe nzima ni ukuvuga ngo ugenda uyitakaza uko imyaka cyangwa se uko iminsi igenda yicuma ni ukuvuga ngo rero ibyiza ni ukuyibungabunga ibyiza ni ukumenya uko ihagaze hakiri kare kugira ngo wirinde yuko yarwara hari icyo wa- hari ibyo utashobora kugira icyo ukora kugira ngo ureke kurwara dufate urugero niba urwaye diyabete n'impyiko zawe nazo zikarwara nta miti ibaho kugeza ubu ngubu yari yaboneka ishobora gutuma ubu- eh, ubwo burwayi bw'impyiko butewe na diyabete cyangwa se umuvuduko bwongera gukira ngo eh, impyiko zisubire- zisubirane zibe nzima niyo mpamvu rero ibyiza ni uko wakwirinda ko zirwara kwirinda ko zirwara ni uko umenya uko zihagaze Eh, wanabimenya uko zihagaze zaba zirwaye nturambirwe ugahora kwa muganga inshuro nyinshi cyane udategereje yuko ugira ibimenyetso ibyo ari byo byose Mhm. ye mu masegonda make dusigaranye rero reka muganga mbonereho ngushimire muganga oswald habyarimana ndagushimiye cyane kuri ibi bisobanuro muduhaye ku burwayi bw'impyiko impamba mwapfunyikira abadukurikiye muri uyu mwanya mu masegonda make cyane mbere yuko dutandukana
Ah, eh, murakoze ijwi rya amerika murakoze jeri Ah, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga ese ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze neza isuzumishe kare usigasire ubuzima bw'impyiko niyo nibwo butumwa niyo mesaje abantu bose bagomba kuba bafite shakisha uko ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze nunana bumenya ubukurikirane igihe cyose uba utarambirwa murakoze murakoze cyane muganga oswald habyarimana ku nama n'ibisobanuro muduhaye muri iki kiganiro ndashimira cyane rero n'abaduhamagaye batanze ibibazo byatumye hari benshi barushijeho gusobanukirwa ngashimira n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma rob na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi hano twese ku ijwi ry'amerika tubifurije ubuzima buzira umuze
inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru bya radiyo yanyu byaba ibica ku iradiyo canke ku mbuga ngurukanabumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa whatsapp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya
ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri facebook yacu voa radio yacu cyangwa kuri web yacu wa eshatu radio yacu voa akadomo com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize
mu rubuga rwa watsapu y'ijwi ry'amerika usoma amakuru gusa nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo byumvikana ko ukurubamwo atacu byica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu turabizera nk'uko mutwizera